turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tugasamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika mwiriwe gute inshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diana nine nahazwe mu burundi uno munsi habereye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu vy'umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko eas mu mpfunyapfunyo repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyo nama yemeye kongera ikiringo inteko zo mu muryango wa eas ziri mu bikorwa vyo kugarukana amahoro mu buseruko bwa kongo We also want to congratulate the government of uh, DRC for facilitating the renewal of the mandate of um, the East Africa Regional Force for another six months.
uyu ni perezida wa kongo wa kenya william ruto muri make aha yagira ati dufasha akaryo kugira ngo dukeze kongo yemeye kongereza ikiringo c'inteko za eac mu kindi kiringo c'amezi atandatu amakungu yazirikanye amabi aterwa n'itabi mu burundi abarisogota batera bagabanuka benshi mu bakirinwa barenza imyaka mirongo ine turabigarukako muri namibiya abarenga cumi na batatu cumi bo mu muryango umwe bamaze kwitaba imana nyuma y'aho bafunguriye umusururu utameze neza naho muri kenya amashirahamwe abiri mpuzamakungu aharanira agateka kazina muntu yagiriza igipolisi c'ico gihugu kwica abakoze imyiyerekano cumi na babiri barimwo abana babiri ano makuru yose duce ku masonga turarambura mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu ku idonito nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika muri ano makuru yo kuri uno mugoroba reka tuyahere muri namibiya aho abantu cumi na batatu bo muryango umwe ari bamaze kumenyekana ko bitavye imana nyuma yaho bafunguriye umusururu utameze neza ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu oriane itanga ishaka
iryo sanganya ryabaye mu karere kari kure mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu ahitwa kavango igitangazamakuru ca leta namibian broadcasting corporation nbc cyatangaje ko abategetsi bakeka ko ubwo buyi banyoye bononekaye igihe bwavangwa n'ibisigarira vy'imvuzo zakoze inzoga kama bari baherutse kugana ico gitangazamakuru nbc nyene kimenyesha kandi ko hariho abandi bantu bane bakiri mu bitaro kandi amagara yabo ageramiwe bavuze ko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ubwo buyi butameze neza bwafunguwe n'abantu mirongo ibiri nbc ivuga ko abashikiwe n'iryo sanganya bari hagati y'imyaka ibiri na mirongo itatu n'itatu
muri kenya naho igipolisi uh, cagirizwa kuba caragize uruhara mw'iyicwa ry'abantu cumi na babiri barimwo abana babiri baba bariciye mu myiyerekano y'abatavuga rumwe na leta yabaye mu kwezi kwa gatatu k'uno mwaka ino nkuru yatangajwe uh, n'amashirahamwe abiri aharanira agateka kazina muntu kw'isi ayo nayo ni human rights watch na amnesty international fidel niyongabo arabandanya ino nkuru ayo mashyirahamwe uko ari abiri ntashima kubona abakoze ayo mabi batariko barakurikiranwa avuga ko ubwicanyi ndengerabutunga ari ibintu biba kenshi mu gihugu ca kenya kandi ko gukurikirana ababukoze biba gake amashirahamwe human rights watch na amnesty international yatangaje ko yatohoje abantu cumi na babiri bishwe mu kiringo c'iminsi itatu y'imyiyerekano y'ukwiyamiriza leta yari yatumweko n'umunyapolitiki atavuga rumwe na leta raila odinga iyo myiyerekano yari yo kwiyamiriza ubuzima butera buzimba kurushiriza n'amatora yo mu mwaka uheze yabayemwo amatati mu itangazo yashikirije hamwe ayo mashirahamwe yompi yavuze ko yatohoje ubwo bwicanyi mu biganiro yagiranye n'imiryango y'abishwe hamwe n'ababonye ibyabaye amenyesha ko naho bamwe mu bantu cumi na babiri bishwe bagize uruhara mu myiyerekano benshi muri bo bariko bararengana canke bari mu ngo zabo n'abari mu bibanza bikorerwamwo imirimo y'ubudandaji kubw'ibiharuro bitangwa na leta abantu batatu nibo bapfuye mu myiyerekano yo mu kwezi kwa gatatu harimwo umupolisi
ijwi ry'amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku ruhande rwa Israel na Palestina ibisasu vyahitanye abarwanyi b'abanyapalestina batanu hafi y'umupaka wa Libani na Siriya ejo ni Mukankusi arakomeza ino nkuru umutwe w'abarwanyi uvuga ko ugamije kubohoza palestina the popular front for the liberation of palestine pflp mu magambo ahinnye uvuga ko abantu batanu mu bari bawugize bishwe uyu munsi kwa gatatu kandi ko abandi icumi bakomerekejwe n'ibisasu hafi y'umupaka wa libani na siriya uwo mutwe wavuze ko ibyo bisasu byarashwe ku mujyi wa kusaya kandi ubyamaganira ku bitero by'indege za israeli ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters byasubiyemo ibyavuzwe n'umuyobozi mu gihugu cya israeli wavuze ko igisirikare cy'iki gihugu nta ruhare cyabigizemo umutwe pflp wagabye ibitero byinshi kuri israeli muri iyi myaka mirongo itanu ishize harimo gushimuta abantu no gutera amabombe ku masosiyete y'indege leta zunze ubumwe za amerika yashyize pflp ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba y'ibihugu by'amahanga ejo ni icubandanya utubwira ivy'abategetsi mu majaruguru ya kameruni bakoze inama uno musi kuwa gatatu basaba kongera abasirikare bava muri kameruni nigeria na chad kugira ngo barungikwe ku mipaka ibihugu bihuriyeho inyuma y'ibitero vyahitanye aba bantu batari munsi ya cumi na babiri ibyo bitero bya boko haramu byahitanye abantu cumi na babiri barimo abasirikare batandatu kwa kabiri abayobozi bavuga ko abakoresha iterabwoba bakisilamu amagana menshi bafite imbunda bacengeye mu ntara irangwamo umutekano muke ku kiyaga cya cadi bagaba igitero barasahura kandi bakura abantu umutima igisirikare cya kameruni n'abayobozi muri guverinoma bavuga ko bakoze inama kuri uyu wa gatatu hatarashira amasaha makumyabiri n'ane nyuma y'uko boko haramu yongeye kugaba ibitero guverineri w'intara ya far north isangiye umupaka na cadi na kameruni mijawa bakari yavugiye kuri televiziyo ya leta ya kameruni kuri uyu wa gatatu ko perezida wa cameroon paul biya yategetse abayobozi n'ingabo z'igihugu mu ntara ya far north ya cameroon gukora ku buryo intagondwa za kiyisilamu zinjiye mu karere k'ikiyaga cya cadi zihagarikwa yavuze ko perezida biya yahamagaje iyo nama nyuma y'uko abarwanyi babarirwa mu magana bishe abasirikare batatu abakozi babiri ba gasutamo n'abasivili babiri mu bitero bitunguranye byagabwe ku ngabo za leta ziri mu mijyi ya mora na zigagwe ejo kuwa kabiri iyo mijyi y'intara ya far north ya cameroon yasangiye umupaka na nigeria na chad bakari yavuze ko boko haramu yashegeshwe ariko ko ikomeje kugaba ibitero yica abayirwanya yiba amatungo ibiribwa n'amafaranga igisirikare cya cameroon kuri uyu wa gatatu cyavuze ko abasirikare babonye imirambo y'abasivili itanu mu bihuru hafi y'umujyi wa zigagwe kandi ko amazu abarirwa muri mirongo n'inyubakwa za leta byasenywe n'inyeshyamba abayobozi mu gisirikare bavuga ko abasirikare bishe inyeshyamba nyinshi hafi y'umupaka wa nigeria na chad ariko nta bindi bisobanuro batanga
reka nshimire bagenzi banje ku makuru baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza hirya n'ino ku isi haba muri afurika no ku yindi migabane yo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari vya afurika uno munsi amakungu yazirikanye amabi atandukanye aterwa no kunywa itabi ibiharuro bishasha vyerekanywe n'ishami rya onu ry'itamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo vyerekana ko n'imiburiburi miliyoni imwe n'igice z'abantu ku isi bapfa uko umwaka utashe bazira ukunywa itabi mu burundi muri kino gihe ibiharuro vyerekana ko abanywa itabi baguma bagabanuka abenshi mu bakirinwa barenze imyaka mirongo ine inkuru ijwi ry'amerika yateguye ifatikanije n'abakunzi bayo mu gihugu c'u burundi reka tuyisomerwe n'umumenyeshamakuru wacu ari mu rwanda tiarive ndayishimiye itabi rinyobwa mu burundi riri mico ibiri hari iridahinguwe bazingira mu dupapuro bakadomeka bakabona gukwega koti hari kandi itabi bita ubugoro iryo naryo rihingurwa mu bishishwa by'umutumba w'igitoke banikira bagaturira hanyuma bakabivanga n'itabi mu kurinywa bashira agafu hagati y'amenyo n'iminwa yo hepfo bakaja baramira amate avanganye n'iryo tabi ku babugira ubugoro usanga amenyo amenyo yarahindutse mbere n'umunwa iruhande y'ayo matabi adahinguye hari amatabi ahinguye atandukanye hamwe ahingurirwa mu Burundi ayandi agahingurirwa hanze mu Burundi nta mirima minini y'itabi uhasanga n'abaririma ni bamwe batera ibiti bitanu canke icumi kugira ngo bazoronke amababi basogotamwo agatabi batiriwe bararigura ku isoko itabi ry'ibizingo nka ryose riva mu gihugu ca Tanzania aho mbere n'urwaruka rutari ruke ruja gucayo ingero urwo rwaruka ruremeza ko mu mashamba yo hafi y'umupaka y'Uburundi hari imirima minini y'itabi umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya itabi ushitse mu gihe mu banyamakamba batazi imbere n'uwo munsi arana byonse kubera tatabino si kuvuga yuko ari kubera ringwa nabi ni kubera ataryonkwa nyene uko nyene ayaja naho nzi kubona aryonkwa jewe ntavyo ndarimenya kabisa ndibaza sinzi ko baba baragicishije nka ku maradiyo mugabo benshi harimwo abarimwa batabizi none abanywa itabi bazi iki ku nkurikizi zaryo nzeyimana fatuma twamusanze mu isoko nkuru y'imakamba aho adandariza ubugoro tuti none ko ubudandaza ukongera ukabunywa nta nkurikizi ku magara yawe urabona nawe ati nta indwara n'imwe jewe ndagira kose aba kugenda yaragwajije umwana indwara yo mu mutwe akamavumuna naramuvujije mu bintu byo mu bitaro haraza umuntu aranyirura avuga ati uwo mwana wawe ukora ubugoro ruge n'umunusisha ubugoro ubu ntamunusisha bwa bugoro ubu afise imyaka mirongo ibiri n'umunani byaciye bihera mu gice bagurishamo itabi ry'igitibo naho nyene ntibemera ko itabi rifise ingaruka ku magara y'abantu mera banyanka w'imyaka mirongo irindwi amaze imyaka mirongo itatu adandaza kandi anywa itabi mu bisanzwe jewe kuva ndanaza itabi yankorora rirankoroza n'umunsi n'umwe kandi jewe ndabona ko rimfitiye akamaro kuko umuryango urawe uriyinduguye mugenzi we bakorana ndayizeye erize amaze imyaka mirongo ine anywa itabi ati ahubwo agatabi karanamfasha natanguye kunywa itabi jewe papa nari ngifise nk'imyaka cumi n'ibiri akambwira ati genda uzingira itabi mfise imyaka mirongo itatu nkagenda nkazinga nkweje kuzinga naje nkaca maza nkakihako kandi kuva nakanyoye n'akarose nta mahoro ndonka kandi nta ngwara ndatorwa y'itabi erize aremeza ko hari n'aho muganga aguhanura kunywa agatabi mugabo itabi naryo akenshi na kenshi n'iyo ugiye kwa muganga barashoboye kugutora indwara yo kunywa itabi kugira ngo uguve umwuna kugira ngo uwo mwuna ukire nzeyimana fatuma twamubajije tuti none ntabwo bufise ko abantu bazohava baheba itabi ukabura abagushorera nawe ati
sinzirabya babyimbiye bagabanuka cyangwa bakongezeka abantu benshi bavuga ati ntarose agatabi sinshobora gukora akazi cyangwa sindyama none wumva nk'uyo iyo ushobora kuriheba abo bagurisha itabi ry'ikirundi ridahinguye bemeza kandi ko itabi ribi ari riva mu mahinguriro itabi nta ngaruka ya yene rifita kuko iri niryo birimira siko ingaruka mbi ndibaza iyo itokera ni mu masigarete atwara nk'imyaka yari hariya mu mata ya kizungu niyo usanga yamwe barazinze yarabunze ariko iri tukarikora barisha ukwezi bakajyanikira amezi abiri bagasha bagenda barinywa mu ntara y'amakamba abagura itabi babandanya bagabanuka kuko abarinywa bakiri bato nabo banyankati mperabanyankati ntagwaruka tubona ruza kudushorera ndashobora kwakira nk'abana batumwe n'ababyeyi bafite nk'imyaka mirongo itanu mirongo irindwi mirongo itandatu nibo nakira ariko abo bana baza kurigura baba batumwe n'ababyeyi ntaryo banywa nk'ufite imyaka cumi n'itanu cyangwa mirongo ibiri ntaryo anywa ndayizeye erize yibaza ko itabi ry'igitsibo ritabangwa kira ugwaruka reka ugwaruka gwiko nawo ngo urumva ngo ribagita ngo nituntu mbombeke ngo mukuru zingati manza kwicara bo bagaca bigomera ngo bapfunga fresh ngai kwavuze bati kubera dukenye turaguma twinywera iri dukura mu miramiko itatu canke ine mu ijambo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya sida kuri uno munsi wahariwe kurwanya itabi ashikiriza ko kurima itabi byonona ubuzima bw'abarinywa n'abo baritumirirako bitera ingaruka mbi nyinshi harimo indwara za kanseri yo mu mahaha mu muhogo yo mu rwagasha amafyigo agasabo k'umwanda muto igitereko mu kanwa no ku minwa umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Sylvain Nzeyimana amenyesha kandi ko kunywa itabi bihungabanya ibidukikije kuko hakoreshwa amazi y'umurengera amashamba agahonywa kugira ngo haboneke aho barima itabi bigatuma n'ibigega by'amazi yo mu kuzimu bihungabana ihimbazwa rero ry'umunsi wahariwe kurwanya itabi na karyo ko guhamagarira ibihugu guhindura uburyo bwakoreshwa mu kuririma bugashyirwa mu burimyi bw'ibifungurwa bifitiye akamaro abantu umushikiranganji w'amagara y'abantu atera akama abarundi guhagarika kurima kudandaza no kunywa itabi kugira ngo amagara y'abarundi abe meza
reka dushimire mugenzi wacu tiyarive ndayishimiye yarahejeje kudusomera ku by'itabi mu gihugu cy'u burundi tukivuga rero kuri uno munsi wo kunywa itabi ni ukuzirikana amabi si umunsi wo kunywa itabi mu ntunge mu mbura ni umunsi wo kuzirikana amabi aterwa n'itabi mu gihugu cy'u rwanda hari bamwe mu banyagihugu basaba ko itegeko ribuza kunywera itabi ku mugaragaro rikurikizwa kuko bibangamira ubuzima bwabo ni mu nkuru ya mugenzi wacu gloria tuyishime ikigo cy'igihugu cyita ku buzima oms gitangaza ko nibura buri mwaka abantu bagera kuri miliyoni umunani bapfa bazize kunywa itabi iyi mibare igaragaza ko abarenga miliyoni bataba barinywa ariko bakicwa n'umwotsi uturuka mu barikoresha mu rwanda naho imibare y'ikigo gitanga amakuru ku bijyanye n'itabi tobacco atlas yo mu bibiri na cumi na gatanu igaragaza ko nibura abantu barenga ibihumbi magana atatu biganjemo abagabo banywa itabi buri munsi benshi bananywera mu ruhame nk'uko bigaragara iyo usuye uduce dutandukanye icyakora ibi bihabanye n'itegeko nimero umunani akarango kaberamye ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ryo ku itariki ya mbere werurwe bibiri na cumi na gatatu ribuza kunywera itabi mu ruhame ahakorerwa akazi cyangwa ahahurira abantu benshi nko mu nyubako zikorerwamo mu rukiko n'aharukikije mu nganda mu cyumba rusange cyerekanirwamo filimi ikinamico na videwo mu bitaro amavuriro n'ibindi bigo by'ubuvuzi n'ahandi byiringiro jaenize ni umuturage w'umujyi wa kigali twaganiriye kuri we ngo kunywa itabi ntibimusaba kujya ahiherereye aratubwira impamvu ariko kubera nyine hari uwahanwe bikanyura mu itangazamakuru babonye ko bihanirwa so rero ni nk'ibi by'itabi naryo kubera ko nta muntu ubaharirwa kubera ko yarinywereye mu ruhame ngo bijye kuri social media niyo mpamvu abantu ari bose umuntu arinywera wenda gusa hari abantu bo mu tubari utubari iki byose ndetse ko n'ubona televiziyo inyuranyije gusa ngo ibi kuri mutoyimana marie chantal wo mu murenge wa cyanzarwe mu karere ka rubavu si byiza ku buzima bwe kuko bimugiraho ingaruka njyewe nyine numvaga ngo numvaga umutima gusa uzamuka ngumva sinzi ukuntu umeze nyine mu mutwe ngaba namera nk'umundi wabatwa n'akaberetwa niko nabivuga hari n'igihe nyine dushobora tubabonaga tukaniyicarira wenda karenga kugira ngo ikinuko kimanze cyahita mu muhanda umuntu ndabona agende iki kibazo mutuyimana ahura nacyo agisangiye n'umubyeyi ahisha wo mu murenge wa gisenyi
nuba wumva bikubangamiye uriya mwotsi urakubangamira kuko ushobora no kukuriramo indwara wowe utarinywa kandi kubera uriya mwotsi ushobora kugutera indwara aba baturage bombi basanga ibihano biteganyijwe kuri iri tegeko biramutse bishyizwe mu bikorwa byabafasha kurinda ubuzima bwabo byadufasha byakumira indwara zituruka muri ibyo byose
byafasha benshi ndetse n'umwe ni babiri byafasha ni benshi ndetse nka guca umuntu wanyweye itabi mu kimwe nka bino by'urumogi uzi guca umuntu byamutera ikibazo ngo byamutera ikibazo kubera ko aba yayobye
mwakoze dogiteri nsabye emmanuel ashinzwe ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro bya gisenyi asobanura ko uretse indwara z'ubuhumekero unywa itabi ahura nazo hari n'izindi zishobora kwibasira urikoresha indwara zigendanye n'umutima se indwara zigendanye n'indwara zo mu maraso indwara z'igihe kirekire z'ibihaha ibyo byiciro cyane cyane mu ndwara zigendanye n'umutima rero cyane cyane itabi iyo rinyweye igihe kirekire rirashobora gutera indwara y'umuvuduko w'amaraso bita iperitansiyo hanyuma iperitansiyo nayo irashobora guteza ibindi bibazo yaba ari indwara y'umutima nyirizina cyangwa kigatera ibibazo byinshi urumva ko ni ikintu kitari cyiza umuganga asaba abarikoresha kurireka nubwo biba bisa n'ibitoroshye kubera akamenyero atanga inama z'uburyo byakorwamo kureka itabi ni process ni ukuvuga ngo bigenda buhoro buhoro kugeza uburyo niba ari doze wafataga ari tubiri dutatu tune dutanu ugenda ugabanya kugeza igihe utakirishaka ni ukuvuga ngo byaba byiza umuntu ari we wigenzuye amaze kumva ububi bw'itabi amaze gusobanukirwa ingaruka zirimo agafata umwanzuro agatera intambwe akagera kure y'ahantu baricururiza ahantu riri ni ukuvuga ngo ntaribone kenshi yanarishaka arivura cyangwa se agira gute twashatse kuvugana n'umuvugizi wa polisi mu rwanda john bosco kabera ngo atubwire impamvu ibiteganywa n'itegeko ryo kunywera itabi mu ruhame bidakurikizwa ntiyadusubiza ingingo ya cumi na gatatu y'itegeko ribuza kunywera itabi mu ruhame riteganya ko mu gihe hatubahirijwe itangazo nyir'inyubako cyangwa ucunga inzu yatanze rijyanye no kutanywera itabi mu ruhame cyangwa atabigenewe havugwa mu ngingo ya cumi na rimwe y'iri tegeko ashobora guhita amufatira icyemezo cyo gusaba uwo muntu guhita ahagarika kunywa itabi no kumwereka ahabugenewe no kwitabaza inzego z'umutekano iyo uwo muntu yanze gukurikiza ayo mabwiriza uretse ingaruka z'indwara zitandukanye ukoresha itabi ashobora guhura nazo bishobora no kuzana amakimbirane ndetse bigateza ubukene mu muryango inzobere mu buzima zivuga ko itabi mu rwanda riramutse ricitse burundu byagabanya ifu ziterwa n'indwara z'umuvuduko w'amaraso n'izindi gusa ku rundi ruhande ibi bisa naho bidashoboka ku gihugu cy'u rwanda kuko kigemura ndetse kigakura umusoro mu ikoreshwa ndetse n'ihingwa ry'itabi muri raporo y'ikigo cy'imisoro n'amahoro igaragaza ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu bibiri na cumi na kane itabi ryinjirije u rwanda imisoro ingana na miliyari eshanu mu mwaka wa bibiri na cumi na kane bibiri na cumi na gatanu ayo mafaranga yarazamutse agera kuri miliyari eshanu naho mu bibiri na cumi na gatanu bibiri na cumi na gatandatu amafaranga itabi ryinjiriza u rwanda yageze kuri miliyari zirindwi kugeza ubu kandi umubare w'abapfa bazize itabi ni munini kuruta abapfa bavuka abicwa na sida ndetse n'abiyahura kugeza ubu mu rwanda itabi rigeze ku mafaranga y'u rwanda ijana na mirongo itanu gloria tuyishime ijwi rya amerika
gloria tuyishime tugukengurukire nari nabicaye ku masonga nkitangura inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu yatangaje ko yabereye mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko repubulika ya demokarasi ya kongo yemeye kongera ikiringa inteko z'uwo muryango wa eac ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu buseruko bwa kongo umwigishamakuru wacu eloge wirika neza atufitiye ibindi kuri ino nkuru muri iyo nama hakiriwe indahiro z'ibyegera bibiri by'umunyamabanga mukuru wa EAC umunyakenya Peter Mutuki Mazuki bose uko ari babiri n'abakenyezi Annette Mutawe Semwemba umugandakazi hamwe na Andrea Guer Akil Marweth wo muri Sudani y'Amajyepfo igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo giheruka kwinjira mu muryango wa EAC kikaba kitaraserukirwa mu nzego zose zawo cari kiramutse kironswa ubuserukizi muri sentare y'ubutungane ya EAC Inyaska Yemba Kasanda niwe mucamanza aturuka muri Kongo arawe gusasa yari kurusha muri Tanzania ku cicaro c'urwo rukiko iyo sentare kandi yaronkejwe icegera c'umukuru wayo umunyarwandakazi Anita Mugeni yagiye fatikanya n'umurundi Nestor Kayobera ku burongozi bw'iyo sentare umukuru w'igihugu c'u Burundi asanzwe ari we aramutswa w'umuryango wa EAC muri kino kiringo muri make yashimye ukuntu uwo muryango muri iki gihe uri kurafasha cane kwitaho ibibazo vy'umutekano w'abanyagihugu b'ibihugu biwugize umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto igihugu ciwe gikomokamwo umugabisha w'ingabo za EAC ziri mu buseruko bwa Kongo akaba ari nawe mukuru w'igihugu wenyene yavuye hanze y'u Burundi yitabiriye inama yavuze ivyo bacitseko mu mwiherero yakereje mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku ntambwe igezweko mu kugarukana amahoro mu buseruko bwa Kongo maze atangaza ibitari bizwi We also want to congratulate the government of uh, DRC for facilitating the renewal of the mandate
dufasha akanya kugira duteze leta ya kongo yemeye kongera ikiringo cy'inteko za eac mu kindi kiringo cy'amezi atandatu hamwe n'ibyo twasezeranye muri kino gitondo k'umuhari m23 n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho igiye mu minsi iza kuja mu bibanza byo kwegeranirizwamo birakwiriye kandi n'iby'agaciro kuri twebwe nk'umuryango kuvuga ko irungikwa ry'inteko mu buseruko bwa kongo ryatanze umwimbu mwiza yabaye ingingo ikwiriye two kwemeza ko ibibazo kongo imaze imyaka mirongo ibiri ihanganye nabyo biri mu nzira yo gutora umuti haracana impinga ndende n'ibyo muga turabye ibyashitswe ko mu mezi atandatu aheze twavuga dushize amanga ko twese na cyane cyane abanyagihugu bo mu buseruko bwa kongo ko bafise amahirwe yo kuba mu mahoro n'ituze
for us and especially the people of Eastern DRC to enjoy peace
itangazo ryasozera iyo nama ryavuze ikiringo izo nteko zongewe ni kugera ku itariki ya munani ukwezi kwa cenda uyu mwaka ariko kandi mazuki yavuze ibindi vyumvikanywe ko The summit directed the East African Community Regional Force as follows to safeguard and maintain the areas vacated by M23 and other inama yanzuye ko ingabo za eac zicungera uturere twahoramo m23 n'iyindi migwi kwirukana m23 n'iyindi migwi nyeshamba aho bakiri gucungira abasivile no gufasha impunzi zitahuka ahahoze izo nyeshamba no gukorana n'abakuru b'ingabo monisco n'abandi begwa n'iki kibazo kugendera mu ndwi zitatu ikambi ya rumangabo izegeranirizwamo m23 n'iyindi migwi kugira ngo barabe ko ifise ibihagije
inama y'ubujumbura kandi yemeje ko hagiye kubaho umusivile azobangabanganwa n'umukuru w'ingabo za EAC kugira azorabe ibintu byose vyerekeye politike n'ibindi bibazo bitaraba intwara miheto mu buseruko bwa Kongo Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika
kuva itariki ya cumi y'uku kwezi sentare y'abanyagihugu cour d'assise mu gifaransa ipari mu bufaransa iriko iraburanisha umunyarwanda yitwa hategekimana philippe yagirizwa ivyaha vya jenoside na ndengerabutungane uwo munyarwanda ni uwa gatanu asambiye mu butungane bw'ubufaransa kubera jenoside yakorewe abatutsi muri ico gihugu mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ibindi na thomas kamirindi hategekimana philippe afite imyaka mirongo itandatu n'itandatu y'amavuko yari azwi no ku izina rya biguma yari umujandarume i nyanza ya nyabisindu mu cyahoze ari perefegitura ya butare ubu ni mu ntara y'amajyepfo y'u rwanda yari afite ipeti rya ajudan chef yungirije kapitene biri ku nzira wari komanda wa jandarumori nyanza yageze mu bufaransa mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda imyaka itanu nyuma ya jenoside asaba ubuhungiro arabuhabwa ndetse abona n'akazi ko gucunga umutekano muri kaminuza yo mu mujyi wa Rennes mu ntara ya Bretagne mu burengerazuba bw'amajyaruguru y'ubufaransa mu bihumbi bibiri na gatanu hategekimana philippe yabonye ubwenegihugu bw'ubufaransa ahindura izina afata irya philippe maniye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi amenye ko ubutabera bumushakisha yahungiye muri kameruni niho yafatiwe mu murwa mukuru yawunde mu mwaka wakurikiyeho biturutse ku mpapuro mpuzamahanga zo kumuta muri yombi z'ishami rishinzwe ibyaha byibasiye inyokomuntu mu rukiko rukuru rw'i Paris nazo intandaro yazo ni ikirego cyaturutse ku muryango udaharanira inyungu wiyemeje guhiga abakekwaho ibyaha bya jenoside baba mu bufaransa witwa collectif de parti civile pour le rwanda cpcr mu magambo magufi kameruni yamushubije ubufaransa mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kuva icyo gihe arafunze by'agateganyo umushinjacyaha arega hategekimana philippe alias philippe maniye gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside by'umwihariko kwica cyangwa kwicisha nyagasaza narcisa wari burugumesitire wa komine ntyazo yari yegeranye na nyabisindu umubikira witwaga mama augustini n'abandi batutsi barenga igihumbi na magana atatu mu byahoze ari komine nyabisindu ntyazo na rusatira muri zari songa by'umwihariko hategekimana ahakana ibyaha byose ashinjwa nyamara biramutse bimuhamye ashobora guhanishwa igifungo cya burundu yunganiwe n'abavoka batatu bitwa emmanuel altit alexis gage na fabio lot urukiko rwateganyije kumva abatangabuhamya barenga ijana bo ku mpande zombi ku ruhande rw'ubushinjacyaha rero no ku ruhande rw'uregwa abenshi muri bo bavuye mu rwanda ruteganya kandi gupfundikira urubanza mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu kuje mbere ya biguma hategekimana philippe alias philippe maniye ubucamanza bw'ubufaransa bwaburanishije ibyaha bya jenoside ku bandi banyarwanda bane mu bihumbi bibiri n'icyenda urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa rwemeje ku rwego rwo hejuru ari narwo rwa nyuma igihano cyo gufungwa burundu kuri ngenzi octavien wahoze ari burugumesitiri wa komine kabarondo mu cyahoze ari perefegitura ya kibungo n'uwo yasimbuye kuri uwo mwanya barahira tito wari burugumesitiri wa kabarondo kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu bombi baburanishijwe mu rubanza rumwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani urukiko rusesa imanza rw'ubufaransa rwemeje kandi burundu igihano cyo gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu kuri kapitene wari waravuye ku rugerero simbikangwa pascal wahoze ari umwe bakozi bo hejuru b'urwego rw'iperereza rw'u rwanda rwitwaga service central de renseignement mu gifaransa mu kwezi kwa karindwi mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mudutunge mutuburane murumvise ko ada mugenzi wacu thomas kamirinda adahejeje kutudondagura ayo mazina yose ariko ndabatumire muze kuyumviriza ah, mu gitondo mu makuru iyo mu gitondo umwanya ntu- nturi ku ruhande rwacu Ah, ndamushimire nongera ndabatumira kuza gukurikira iyo nkuru yiwe yose yuzuye saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu ku masaha yo mu burundi no mu rwanda diane ninahazo ni jewe nari kuri mikoro yakoze nadia taha na junior jo bari muhinga bw'ivyuma tubikebanure tuyifuriza kugira umugoroba mwiza mu banki no mu vyanyu murara haryana hataryana harara umwansi